iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikanira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese mu gitoza amatwi turi kuwa gatatu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema
hamaze gufatwa imigwi ishigera kuri itatu byose biracari mu matohoza kuko uh, ntibavuga bimwe ariko nyuma y'amatohoza bazoheza babaha icegeranyo cy'ababa bari nyuma y'ivyo bintu uwo ni moyize nkuru nziza umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi wungirije avuga ku gikorwa kimaze iminsi cy'abantu bishikiriza inzego z'umutekano bakiyemerera ko bagize uruhare mu guteza umutekano muke mu gihugu iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turagaruka mu kanya gato benjamin mukapa wigeze kuyobora tanzania niwe watowe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba kuba umuhuza mu biganiro bihuza abarundi muri iyo nama yateraniye mu mujyi wa arusha uri mu majyaruguru ya tanzania umurundi libera mfumukeko yatowe kuba umunyamabanga mukuru w'uwo muryango asimbuye umunyarwanda dr richard sezibera warangije manda ye y'imyaka ine mfumukeko yari asanzwe ari umunyamabanga mukuru wungirije w'uwo muryango umunyamakuru wacu desire hatungimana ararusha ahabereye iyo nama aratugezaho ibyavugiwe muri iyo nama
inama igihe ya cumi n'indwi y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'ubuseruko ihegeje gusozera ibikorwa byayo ingurudoto ku birometero mirongo ibiri uvuye mu gisagara cya arusha muri iyo nama hatonetswe ibitari bike john pombe magufuri umukuru w'igihugu cya tanzania akaba ariwe agiye kubandanya arongoye inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika ikibanza mu isanzwe cyari kwegukira umukuru w'igihugu cy'u burundi ariko mu burundi bukaba butashimye gufata icyo kibanza uburundi bukaba bwashimye kujya mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe nawe wagiye muri icyo kibanza akaba ari libera mfumukeko ikegera ciwe ari charles njoroge avuka mu gihugu cya kenya muri iyo nama kandi hapfunditswe yuko hagiye kubaho igitabo cy'inzira kimwe ku banyagihugu bose baba muri bino bihugu bya afurika y'ubuseruko uko ari bitandatu kuko n'igihugu cya sudani iyo mu mpanuko cyemerewe kwinjira muri uwo muryango iyo pasiporo ikazokorwa uburyo bwa none kugira abanyikishe bashobora kuyikoresha no mu bindi bihugu bya kure muri iyo nama kandi hapfunditswe yuko ururimi rw'igiswahili rugiye kuzokoreshwa byemewe mu nama y'abakuru b'ibihugu mbere mu kubigaragaza umukuru w'igihugu cya kenya umukuru w'igihugu cya tanzania eka n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame bakaba bakoresheje igiswahili mu gihe bariko barasozera iyo nama muri iyo nama rero byagaragaye yuko umukuru w'igihugu cy'u burundi petero nkuru nziza atitavye butore joseph akaba ariwe baserukiye umukuru w'igihugu cy'u burundi muri iyo nama byagaragaye yuko bose bavuga bahana bakaba banumvikanye yuko benjamin mukapa yahoze arongoye igihugu cya tanzania agiye kumuhuza bikorwa mu matati ari mu burundi akazofatanya na museveni yari asanzwe afite icyo gikorwa cyo guhuza abarundi kugira rero ngo injyane ziri mu burundi zihere abarundi bahunze igihugu bashobore gutahuka reka n'umutekano wongere ube wose mu gihugu cy'u burundi uwo yari desire hatungimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika iyarusha mu majyaruguru ya tanzania ahabereye inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa afurika y'uburasirazuba abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye bari mu burundi kureba uko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu cyifashe mu gihugu baravuga ko mu rugendo barimo batazabonana n'amashyirahamwe yigenga abanyamadini cyangwa se abanyamakuru abo bahanga barasaba uburundi ko hakoherezwa abandi bahanga icyenda baguma muri icyo gihugu kugeza mu kwezi kwa karindwi ni inkuru y'umunyamakuru wacu eloge willy kaneza abo bahinga bashitse mu Burundi ku munsi wa mbere w'iyindwi kuva kuri uyu wa kabiri barabonanye n'abategetsi batari bake harimo n'abashikiranganje Sahil Fadel Maya umwe muri abo bahinga yavuze ko abategetsi bose bamaze kubonana babakiriye neza kandi kubw'uwo mukenyezi ngo ni intambwe nini yanatubwiye ico bazoganira n'abategetsi batandukanye Nous allons demander aux autorités de nous renseigner sur la situation depuis tuzosaba abategetsi kutubwira uko ibintu vyagenze kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze na cane cane ivyabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo vyose ni ukugira ngo ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tugire ico tuvuze imbere y'inama y'igisata c'agateka ka zina muntu ikindi kintu gikomeye dushaka gusaba n'irungikwa ry'abahinga b'igisata c'agateka ka zina muntu caone mu burundi bishikire ku rubuga abo rero bategerezwa kuguma ngaha mu burundi natwe tukagaruka izindi nshuro zibiri ico gihe tuzohura n'abaserukira amashirahamwe abamenyeshamakuru abakuru b'amadini n'amashengero ico gihe tuzoja ibwina tumenye neza ivyabaye n'ibiriko biraba mu burundi
qui a prévalu et qui prévaut au Burundi.
muri uru rugendo rw'iminsi umunani aba bahinga bigenga barategekanya kandi kuja mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya gitega rifungiwemwo abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi igikorwa cabo kizoshika n'imiburiburi mu kwezi kw'indwi ubu mwaka imbere y'uko basohora icegeranyo nyamukuru abo bahinga barahumuriza ko bazokora bigenga nk'uko bitwa kandi bazotohoza kugira ngo bamenye amakosa yakozwe n'uruhande rwa leta n'uruhande leta yita abagumutsi muri byose ariko umupfasoni sahil aravuga ikintu nyamukuru kirimo Des recommandations seront adressées à l'endroit du gouvernement du Burundi, à l'endroit également des institutions.
hari ibizosabwa leta y'u Burundi ibindi amashirahamwe mpuzamakungu n'ibisata vya ONU ubwoko bwa raporo tuzogira ni raporo atacisiga ivuga vyose kandi nini rwose mugabo igikuru ni uko tutazovuga ibibi gusa ariko n'ibigenda neza navyo tuzovyerekana nitwasanga hari ibintu vyiza ni ukubiha agaciro tugatera intege leta nitwasanga naho ibibi ari vyinshi tuzoraba impamvu bivako n'ukuntu Burundi bwobigwanya ahanini raporo yacu izofasha kugira ngo gufashanya hagati yacu na leta y'u Burundi kube kwiza kurusha Avec le gouvernement du Burundi.
ku itariki ya cumi n'indwi ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze igisata ca onu kijejwe agateka ka zina muntu cari cashinze ko haza umugwi w'abahinga batatu bigenga mu burundi kugira ngo batohoze ku mabi yakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hamwe n'ivyo leta y'uburundi yagirizwa mu bijanye n'ihonyangwa hamwe n'itotezwa ry'agateka ka zina muntu mu bisanzwe abo bahinga bari kugira urugendo rwabo rwa mbere mu mpera z'ukwezi kwa mbere ariko ntivyakunze kubera imyiteguro yo kwakira umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon n'abakuru b'ibihugu vya Afurika baherutse mu Burundi muri uru rugendo rwabo rwa mbere abo bahinga bemeza ko batazokorera ku kibazo c'ibinogo bihambwemwo abantu benshi icarimwe fose commune mu gifaransa ico kibazo kizokwigwa ku nshuro ya kabiri nk'uko abo bahinga babandanya babivuga Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho abifuza kudusura ku rubuga rwacu rwa facebook mwadusanga kuri voa radiyo yacu abafite ubutumwa cyangwa ibitekerezo nimero yacu ya whatsapp ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe dukomeze amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi igipolisi cy'u Burundi gikomeje kwerekana abo kivuga ko ari abahoze ari abarwanyi baba abafatwa cyangwa abishikiriza inzego z'umutekano icyo gikorwa kiragenda gute umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye abo batatu bahora b'abagwanyi ni nahimana vena avuka muri zone jenda ya komine mugongomanga turi mu ntara ya bujumbura yahoze ari umusirikare w'igihugu w'ipeta rya kaporare wa kabiri ni kwizera imana gordien avuka muri komine tangara y'intara ya ngozi uwa gatatu ni ndikumana thierry avuka mu kwigere muri komine isare y'intara ya bujumbura abo basore batatu bemeza ko ibyo kurwana bari barabihevye bagasigura ko batari bakironswa amafaranga bahora bahabwa icababa c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi arasigura ingene vyagenze kugira abavuga ko bahora bahungabanya umutekano ku musaga bamenyekane bongere bafatwe igihe cy'isaha zine z'agatondo abajeje umutekano bari basanzwe bari mu gikorwa cabo ca misi yose niho bahumuka ku bantu babiri b'abagizi ba nabi eh, bahora barasa bagatera n'amagrenade abantu babiri baba bafatiwe ku ibora rya kane bamaze gufatwa rero baciye bemera eh, baratanga amakuru barayaha abajije umutekano aho mbere baciye bavuga n'abandi babiri bari bamaze gufatwa imbere yabo bari mu mwe yabajije umutekano ariko abo bantu bakaba bariko barahakana ibyo bariko baragirizwa abo rero nibo baciye bavuga ko bahora bakorana hejuru yabo barerekanye uwundi muntu umwe yabakuye ibara rya mbere ngaha muri zone ya musaga ariwe yabahemba yatanga amafaranga bimwe mu bigwanisho byafatanywe abo basore nabyo nyene vyerekanywe icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise nkuru nziza aradondagura bimwe mu vyafashwe inkoho zine zo mu bwoko bwa karashinikove ibisandugu cumi n'indwi eh, vy'iyo nkoho nyene amasasu amajana atatu na mirongo itandatu y'iyo nkoho ico bita ishene y'inkoho bita mikarashinikove iriko amasasu amajana abiri na mirongo itanu n'isandugu ijamwo iyo shene nyene grenade imwe y'ubwoko bwa defensive pantaro imwe yo mu bwoko zimwe bita tendex exercice z'igisirikare cy'u Burundi ishati zitanu z'umwambaro w'umwi- w'umwimenyerezo mu gisirikare cy'u Burundi umwambaro umwe wa kera w'igisirikare cy'u Burundi ikoti imwe y'igisirikare cy'u Rwanda pantaro imwe idafata imvura bita impermeable y'igisirikare cy'u Burundi n'umwambaro umwe w'ibirato vya gisirikare botine hamwe n'imisipi ibiri bita sentiro y'igisirikare cy'u Burundi Moise nkuru nziza atera akamo uwo wese afise ikigwanisho kugisubiza akavavanura n'intambara naye ku kibazo c'uko hamaze kumenyekana ababo bitwaje ibigwanisho bakorera uwavugira igipolisi yishura ko ari ukurindira ikizova mu matohoza ariko araba murabona abafatwa hamaze gufatwa imigwi ishigera kuri itatu byose biracari mu matohoza kuko eh, ntibavuga bimwe ariko nyuma y'amatohoza bazoheza babaha icegeranyo c'ababa bari inyuma y'ivyo bintu ubushikiranganji bw'umutekano rero bukaba busubiye gutera akamo kandi abantu bose bafise ibigwanisho kugira ngo babisubize ku gushaka kwabo kuko ntibazigera bahesha kuko aba- bamaze kuboneka ibitari bike ivyigwa birafatwa bakaba bahanuwe rero ko babisubiza kugira ngo umutekano ugaruke bagaruke kubaka igihugu cabo babiri muri abo bahora ari abagwanyi igipolisi c'u Burundi nticashingiye kuberekana kuri uno wa kabiri icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yishuye ijwi rya Amerika ko bari mu minwe y'inzego z'umutekano kugira batange umuco ku kuntu bahora bahungabanya umutekano tuyibutsa ko aho ku Musaga mu kiringo c'indwi zibiri hamaze kwishikana abahora ari abagwanyi indwi bagizwe n'abasore batanu n'abigeme babiri nk'uko vyemezwa n'igipolisi c'u Burundi i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
inshuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali
turabaramukije rwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika
igipolisi cy'u Burundi kiratangaza ko abantu hagati ya mirongo itatu na mirongo itanu aribo bamaze kwishikiriza inzego z'umutekano biyemerera ko bagize uruhare mu guteza umutekano muke mu gihugu nk'uko bivugwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi benshi muri abo bantu ngo biyemereye ko bakora ibyo bitero bavuye mu Rwanda
baratubwira yuko eh, batumwa bava mu rwanda baza barungitswe n'abantu bitwa ba alexis ndurije yahoze ari umunyapolitike wo ngaha mu burundi hamwe ngo n'uwitwa godespoa niyombare hamwe ngo n'uwitwa rajab hussein Eh, bavuze yuko aribo babagiriye babacapiye n'ikarata yo kuza kungene kwinjira binjira ngaha mu burundi bagakora ububisha butandukanye bwagiye bukoreka kuva imigumuko igitangura ikindi bongera ko nuko basubira gushimangira ko eh, bigishijwe mu Rwa- ibya gisirikare mu rwanda n'igihugu cyo mu rwanda n'abasirikare bo mu rwanda bafatanije n'abo basirikare bamwe bamwe bari bagiye ino bagerageje gutembagaza ubu- ubutegetsi bikabata kw'amazi Mhm.
Eh, baca bakorana rero ngo n'aba- ngo n'abasirikare n'abanyapolitiki bo mu rwanda bakaba aribo babigisha ibya gisirikare maze bakabaha n'ibigwanisho hanyuma bakabarungika kandi ibyo tubifitiye n'ibyemezo byinshi hari na benshi bagiye bafatwa bashaka imodoka zizana ibyo bigwanisho n'abantu bagiye bafatwa bakabyivugira neza ukungene bigenda hanyuma hari umuntu witwa rubera intwari auguste yavuze ati umutekano urahari icyo kiganiro ntigikenewe rubera intwari nagira ngo mubwire yuko iki kiganiro gikenewe kubera ko hari abantu benshi barimo bibariza ibibazo twikomereze kuri ntawuhora ku ngoma wiriwe neza ntawuhora ku ngoma Niheza naho turi ye ngaho bazi ikibazo cyawe yego ndamukirita umutumire ntego ndamuzi ca yarakumva Mahoro, mahoro ne- amahoro neza waje kwibaza nagabo ndamubaze Mhm.
baravuga mpereye kuri igice kinogo tuje zatowe yego turashima ko ari byiza kubona baragitowe ariko turashobora gusa twibaza ikibazo ejo umu- umutwari gisagara ca bujumbura yavuze yuko ba- ariko bashiramwo ndiya munyakuru babura n'abandi baje babura mugabo bata- bava mu makaritsiye atandukanye ati
ndagukurikira komeza none abapfuye nabo bagira ikiriba cya gatatu nabo babasize so twumva ko hari n'ibindi binogo bitaramenyekana mugabo igeze ku mutaka bikaba bitaramenyekana ibindi byose bimenyekana gutya biri mu makaritsiye atandukanye kuko twumva ko hariho benshi bavuga yuko so mbo iwabo w'abasigaye iwabo w'abantu pito ari ingona bo no gahaza n'uburyo nabo bashaka yuko ari ibinogo ndetse n'umuntu dutoreza mu kazi tubwiye ikindi nacyo hariho ikibazo kijyanye n'amagerenade bavuga ngo aratera iyo biragoye gutahura kandi turabyemera neza ntityo nta muco ukwiye turigera tubona bijyanye n'ibyo bintu ikindi kibazo rero kikavana n'ikibazo cy'aba bantu bavuga ngo barifitana ariko ntibarigera batubwira ati twe tujye tuva aha twakorera aha twe turongowe na ba nabi ariko tukaba tuzi yuko hariho na bamwe bamwe imbonerakure bagiye baronka imisoro zo kubyina mu burundi bakajya mu rwanda bakamarayo iminsi Bagiye bagaca gukora bavayo iki?
bafite- babahaye fredo misiyo bagiye gukora iki birari muri abo nyene nabo ni mu batoba bakadutohore nabone hari igihe usanga bari muri bo ibibazo vyanjye vyari ibi.
ntabwo wanshubije abo ngabo ngo bimbonera kure bajya mu rwanda bafite amafaranga y'ubutumwa baba bagiye gukora y'iki bagiye mu itohoza ry'ivyo nyene baba bari kuri misi gutohoza nabone baravyivugira nabone baravyivugira nkaje ndafise umugenzi afise umugenzi azi igitega afise umugenzi azi igitega yaragiye yo aranyereka na telefone yakuyeyo yarambwira n'ivyo yaragiyemo yakubwiye ko yaragiye mu biki mukanyenge nabuvuze w'umugenzi urumva rero ibintu bya politiki niba bareka kuza baricisha mu mbavu bavuge bose ko bari mu kiyi mugabo bashyira imbere ibizani bareka kugwa- kugira ku ruhande rumwe urakoze cyane noneho duhamagare faustin faustin wiriwe mwiriwe neza nawe ikibazo cyawe eh murakoze Ne- ah, nenda kubaza afande ikibazo Mm.
ko avuga ibibazo byose Buru- aba- abayobozi b'uburundi baba ba- bashinze u rwanda ngo nirwo rubateza ibibazo Mhm.
ngo bo bafashe mu- bo bafashe bishikanye bose ngo bari bavuze ko ba- baturutse mu rwanda Mm.
ubu ko mpamya ko uburundi bufite iperereza bufite inzego z'iperereza muri polisi cyangwa muri gisirikare kuki batatubwira ikigo cya cyo mu rwanda batorezwa ngo batubwire umubare uba- umubare bato urimo ngo batubwire umu- umusirikare ushinzwe kubatoza uko yitwa ngo batange ibimenyetso bigaragara ahubwo bakaguma gusa ba- bashaka gusiga icyaha u rwanda kandi byonyine biragaragara ko n'abarundi babo batabafitiye icyizere ubwo se aba barundi barimo kumubaza ibyo ngibyo batumwe n'u rwanda ye faustin urakoze Eh, namwe murakoze noneho duhamagare na adolphe mbere y'uko opepa ah, pierre nkurikiye asubiza adolphe wiriwe Mwiriwe.
ye ikibazo kimwe ndabaza igituma hari intumwa zigomba kugendera uburundi nk'ubu twimirije yuko tuzokwakira mu minsi iza bajya abasirikare n'abaje kuraba agateka kazina muntu igituma haca haba ibintu bijya habona mugabo imbere na mbere bitaja ahabona Eh, ye Ahanini urakoze abari.
rwose Adolphe urakoze ku kibazo cyawe opepa ankurikiye ngaho ni mu basubiza ego na- nabo nyene ndabashimiye ku bibazo n'intererano zabo Eh, ngira nce ngira ko ubu ntawuhora ku ngoma eh, yavuze ngo abapfuye bazira ikiringo ca gatatu ngo mbega ko eh, hariho ibi- ibi- ibiziga biri eh, ibinogo biriko biratorwa by'abantu bapfuye ngo mbega none ngo abapfuye bazira ikiringo ki- ki- ca gatatu ngo bobo ngo
imirambo yabo yagiye jambo yabo yagiye he haravuga n'ahantu ngo aho bita ngo iwabo w'abasiga yavuze n'ahantu umenga hashika kuri hatatu icyo twamumenyesha ni uko eh, ibijyanye na n'imigumuko yabaye n'abapfiriyemwo n'abakomeretse n'aba- n'ibyo bintu byononekaye hariho eh, amadose ariko arakorwa kuri ibyo bintu ari mu butungane we rero nimba afise uwi- uwiwe yavuze muri muri iki kiringo eh, azoheza a- tw- twamusaba ko yokwegera ubutungane ubu amadose yageze mu butungane aheze eh, abazu ahi- ehu- aho ivyo wiwe bigeze bazoheza bamuhe inyinshi itomoye kuko muri kiya giringo abantu bapfuye kwinshi hari abapfa bariko bare- bara- baratera amagerenade hari abapfa baturi- hari abapfuye baturiwe mu mabarabara hari abapfuye bahitanywe n'amasasu amwe y'ivyiyererezi n'abandi bapfuye mu buryo bwinshi rero kandi eh, amatohoza ariko ya- ya- amatohoza ubu- amadosiye ageze mu butungane Mhm.
ubu arashobora kugenda arashobora kugenda akavuga uwiwe akavuga n'ivy'uko nyene vyagenze hama bakamubwira aho dosiye iyo bigeze mugabo ico nomumenyesha coco ni uko ata kintu na kimwe cabaye kitazokurikiranwa canke kitariko kirakurikiranwa n'ubutungane A- ara- aravuga ubundi ngo ibintu vy'amagerenade n'abishikana ngo bish- bashobora kuba ari ingwimbi imbonerakure ngo zarungitse mu rwanda aratanga n'akarorero rero nibaza yuko uno muntu ari muri ba bantu badashaka kumva ukuri Eh, abantu badashaka kumva ukuri kandi kuba ariko simbona iyindi sigura umuntu yoshobora kumuha abatera amagerenade barafatwa ntahava aza gukunda kuvuga nka ba bandi numvise bavuga ngo aya magerenade ngo ngo baye ngo yatewe ngo n'abari mu butegetsi ngo ngo ngo hanyuma ngo kugira berekane yuko ngo hajya abantu ngo bakora iterabwoba abazitera nagira ndamumenyeshe ko bafatwa kandi bafatwa ku bwinshi kandi nibo nyene b'ukuri kuko hari n'abafatwa bafatanwa izo gerenade mu minwe bagira bazitere no aha no guha n'uburorero Ba- abagiye bafatwa bafite izo gerenade mu minwe urumva rero barafatwa bakavuga neza n'ababa batumye n'amafaranga babaha bakavuga neza ni- n'intumbero baba bafise udashaka rero kubyumva wewe eh, nibaza yuko aba- tuzokomeza tugusigurira kuko niko kazi du- du- tujejwe gushikaho ukuri uzotinduka kumva ubishatse nimba ushaka koko uzotsinda wumva eh, ukuri iki naco co kuvuga yuko eh, imbonerakure ziba zija mu rwanda mu nyuma zikagaruka arizo zi- zishikana n'ibi nibaza yuko a- a- ariko ariyo bagize ukuri kandi akuzi kuko abafatwa barasigura neza ukuntu bigen- byagiye biragenda baravuze yuko bari mu ma- muri ayo makambi y'impunzi mu rwanda ko hagize ni- ni- n'umuntu bikeka gusa ko yoba yarigeze no kuba ari muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu burundi baca bamwica barasiguye neza n'ukungene babige- babigenza Mm.
uno munsi rero izo mbonerakure bavuga ko zishobora kugenda hariya zigakora ivyo ariko aravuga zikagaruka ari zizima nibaza yuko abantu bose baca bumva ko ari ikinyoma cambaye ubusa uwitwa Faustin- Faustin yavuze ati eh, nta bimenyetso bigaragara by'uko eh, aba- abantu bahungabanya umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi bategurirwa mu Rwanda bagatumwa bagahabwa irwanisha bakongera bagatumwa gukora bino bintu Eh, umumbure ntazi neza ukungene ukungene ibintu byagiye bigenda nagira ndamumenyeshe yuko mu byemezo byashyikirijwe amashyirahamwe mpuzamakungu nka CIRGL byari bitomoye cyane ariko ariko rero ibyo ngibyo erega ibyo ntabwo byagiye ku karubanda ngo abaturage babimenye abarundi barungikwa hariho n'abapolisi hariho n'abapolisi bo mu rwanda bafatiwe ngaho ku gataka k'u Burundi baje gukora eh, ibikorwa bye n'ibyo abo bose barasiguye neza hari abaza bigira ngo nabavuga butumwa bose barasiguye neza ukungene bigenda Eh, hariho abantu bahungutse bavuye muri ajya makambi baravuze neza ukungene eh, babarokiriza abateye muri ca gitero co caba mu mu- eh, mu- mu- mu- mu- muri kayanza na cibitoke abafashwe harimo n'abana mbere batoya cyane barasiguye neza uko ngenda bavanwa mu makambi ni- n'imodoka i- ikamyo z'igisirikare cy'u rwanda baranavuze abaherutse kwishika nabo baravuze n'amazina y'abasirikare eh, mu majoro hari mu majoro umenga bavuze baravuze n'amazina y'abasirikare babantererana babazanira n'ibigwanisho n'imodoka na plate y'iyo modoka yazana ivyo bigwanisho n'aho babaforomera bo- bobikubwira Pierre, Pierre, Faustin- Pierre.
ko kukuri Faustin n'ubundi yabajije ati erega ayo Eh.
mazina kuki mutayashyira ku karubanda ndetse ngo muvuge n'ahantu nyakuri abo bantu bitoreza erega iyo ivyo bo- tutabyerekana ntibari gusaba ko ujya mugwi ugenda gukora amatohoza hariya nimba barinze basaba ujya mugwi ni uko twari twashoboye kwerekana neza ivyo bintu twe twerekanye na ka- n'ikarata iriko na- na- n'aho bagiriye eh, n'amakambi bagiriyemo iyo myimenyerezo ya gisirikare ahantu hashika ha- hane Eh, Ivyo ariko ni twaraherekanye ukubishyikiriza- neza- twaraherekanye neza kuri iyo karata turerekana ne- neza aho bava amakambi bavamwo n'aho batera bajya n'aho bagiriye eh, ayo maforomasiyo mu makambi ashika kuri ane ari muri ico gihugu c'u rwanda kuri ivyo Ni rero he- nta mpari zirimo kuko nimba abo atari twabishikirije, nimba atari tubaza- ukubagondoza Ubuhinga.
nimba atari ukubagondoza aho hantu mwahabwira abanyagihugu uyu uyu muntu nimba hakeneye Eh.
arazoza atumbere mu biro by'iwacu Eh.
hanyuma tumwereke ikarata ukungene imeze tumwereke n'ivyo bibanza ukungene bimeze kuko byose ntitubivugira ku iradiyo Ah.
abo abo byategerezwa gushikirizwa bya- bya- barabishikirijwe kandi ntibarinze bafata ingingo y'uko y'uko borungika intumwa kugira zize kuraba ivyo bintu ari ukubera kuko ivyo- in- insiguro eh, zari zatanzwe zitari zabanyuze uwo nimba bikeneye turamutumiye aze mu biro hanyuma cyangwa muhe nimero yacu ya telefone aze Mhm.
tumwereke neza ivyo bintu kumwene bimeze eh, ido nido ata kintu na kimwe c'ikinyoma kirimwo nkumbure tunamwumvishe n'aba bantu bafashwe bo barakubwira n'imisozi y'aho hantu mu rwanda neza eh, i- u- n- bakaguha n'amatariki y'ukumwene bagiye bagenda aha nta kinyoma rero kirimwo bimwe bavuga ngo umuntu iyo nimero ararondera kurema iyo nimero ya telefone y'imuhe yego murata muyimuha niyi mwakoresheje kugira mu ntore yego ni ni ni mirongo irindwi n'icyenda magana cyenda mirongo itatu na karindwi magana cyenda mirongo itanu na kane
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuza ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbere y'uko dusoza aya makuru tubibutse ko twababwiye ko benjamin mukapa wigeze kuyobora tanzania niwe watowe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba kuba umuhuza mu biganiro bihuza abarundi twababwiye kandi ko abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye bari mu burundi kureba uko iki- ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu cyifashe mu gihugu bavuga ko mu rugendo barimo batazabonana n'amashyirahamwe yigenga abanyamadini cyangwa abanyamakuru igipolisi cy'u Burundi kandi gikomeje kwerekana ko kwerekana abo kivuga ko ari abahoze ari abarwanyi baba abafatwa cyangwa abishikiriza inzego z'umutekano nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma dushimire Elvin Sangano wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro tubibutsa ko andi makuru yacu ni mu kanya isaa moya n'igice zuzuye neza mu Rwanda no mu Burundi aho turi bubagezeho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari haba mu rwanda mu burundi ndetse n'ahandi ku isi muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika cyaho cyaho